iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri tubibutsa ko mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku ndwara ya sida twibanda ku bukangurambaga ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu abantu miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibihumbi magana ane ku isi hose mu mwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe babanaga na virusi ya vih itera sida intego rusange y'ishami rya onu ryita ku buzima oms kuri iyi virusi ya vih ni ukugabanya ubwandu bw'uwo mugera kuva kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu kugera ku bihumbi magana atatu mirongo itatu na gatanu bitarenze impera z'umwaka wa bibiri na mirongo itatu impfu nazo zikagabanuka kuva ku bihumbi magana atandatu mirongo inani zikajya munsi y'ibihumbi magana abiri mirongo ine muri uwo mwaka wa bibiri na mirongo itatu uburyo bumwe bwifashishwa mu guhangana n'icyorezo harimo ubukangurambaga itariki ya mbere ukwezi kwa cumi n'abiri ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kuzirikana indwara ya sida uyu mwaka u rwanda rwihaye insanganyamatsiko ikangurira urubyiruko kuba ku isonga mu guhangana na sida dore ko ari narwo ruza ku isonga mu byiciro by'abaturarwanda bibasiwe n'iyo ndwara nk'uko tuza kubisobanurirwa n'impuguke uwo munsi rero wasanze ikibazo cya sida cyifashe gute mu gihugu hafashwe ingamba ki zizafasha kurushaho guhangana n'indwara ya sida nihe harimo gushyirwa ingufu ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kubaza umutumirwa namwe rero nk'uko bisanzwe turabaha ijambo mubaze mutange inama cyangwa ibitekerezo ikaze mwese kuri radiyo yanyu aho muherereye hose mukomeze kandi muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara abazindukanye natwe rero abaziduhaye mwakoze cyane abandi namwe ntimwiheze ikiganiro ni cyanyu by'ibibazo byose mwibazaga mudafitiye ibisubizo ni amahirwe mubonye mudakwiye kwitesha umutumirwa wacu arahari rero kugira ngo abibasubize ntabatindiye rero reka twakire bwana nyirinkindi eme erneste hashinzwe ubukangurambaga bugamije guhindura imyitwarire n'ihererekanya makuru mu ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc mu rwanda reka rero tumwakire bwana nyirinkindi eme erneste uraho neza urakomeye
muraho neza ikaze ku ijwi rya turashima imana turatuma yego ye ndagushimira cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo dutangira nagira ngo ubanze utubwire muri make uko ikibazo cy'indwara ya sida gihagaze mu rwanda ni ikihe cyiciro cy'abantu mubona cyibasiwe n'iyi ndwara mugereranije n'ibindi byiciro
murakoze cyane reka maze ndashimire ku mwanya muduhaye kudutumira muri iki kiganiro kugira ngo tubashe kuganira n'abatwumva ku kibazo gihangayikishije isi ndetse n'u rwanda muri rusange ku bijyanye n'uko icyorezo gihagaze mu rwanda tugenda dushingira ku mibare ituruka mu bushakashatsi cyangwa se imibare yagiye ikusanywa hirya no hino haba mu mavuriro cyangwa se mu bigo bitandukanye aho tubona yuko mu rwanda uyu munsi icyorezo cya sida kigihari kandi gishobora kugira abo gihitana haramutse hadakomeje kubaho gukaza ingamba ndetse n'abaturage bagakomeza kwitabira gukoresha serivisi zigamije kurwanya icyo cyorezo imibare rero igenda itwereka ko mu rwanda hari abantu bagera hafi ibihumbi magana abiri na mirongo itatu bafite virusi itera sida muri abo bantu rero harimo abafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida bangana na mirongo icyenda na karindwi n'ibice bitanu ku ijana hakabamo n'abandi basigaye badafata imiti kubw'impamvu wenda zishobora kuba zitandukanye hashobora kuba harimo abataripimishije bakaba batabizi cyangwa se hakaba hari abipimishije ariko bamwe na bamwe bakabiha agaciro gakeya cyangwa se bakabitinya kujya gutangira imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida iyo turebye ku bijyanye n'ubwandu bushya abantu bashya bandura virusi itera sida mu rwanda iyo tugereranyije imibare iheruka ya bibiri na cumi n'icyenda n'imibare ya bibiri na cumi na gatatu dusanga harimo itandukaniro rikomeye kuko ureba abantu bashya bandura virusi itera sida iki gihe ni bakeya ugereranyije n'abanduraga n'abantu bashya banduraga virusi itera sida muri bibiri na cumi na gatatu muri iyo myaka yego
ni ikintu cyiza
iyo mibare rero iteye ite muri bibiri na cumi na gatatu abantu bashya banduraga virusi itera sida bari bari hafi makumyabiri na barindwi mu ikipe y'ibihumbi icumi buri mwaka sinzi niba byumvikana neza abantu bashya banduraga virusi itera sida muri bibiri na cumi na gatatu bari makumyabiri na barindwi mu ikipe y'ibihumbi icumi buri mwaka ariko muri bibiri na cumi n'icyenda ubushakashatsi bwagaragaje ko ba bantu bavuye kuri makumyabiri na batatu bakagera ku bantu umunani mu ikipe y'ibihumbi icumi buri mwaka ababyumva rero barumva ko harimo igabanuka ry'abantu cumi n'icyenda muri ya kipe y'ibihumbi icumi buri mwaka ariko nubwo bimeze gutyo haracyari impungenge kuko ntabwo dushaka guhera aho ngaho turashaka kugira ngo tugende tugere ku rugero rwiza ari rwa rundi hatagira n'umwe wandura kandi uwo nguwo n'umwe utagomba kwandura agomba kuba njye agomba kuba wowe agomba kuba undi agomba kuba umwana agomba kuba umugabo agomba kuba umugore uyu munsi rero hari impungenge impungenge ni uko muri abo bashya basigaye turi kuvuga bandura virusi itera sida ubwiganze buri mu rubyiruko buri mu rubyiruko kuko mu rubyiruko hagaragaramo abashya bandura virusi itera sida yemwe n'abari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icyenda baza ku kigero kitari cyo kitari hasi ugereranyije n'abandi cyane cyane ariko twareba imibare y'abafite virusi itera sida muri rusange mu rubyiruko dusanga hibasiwe cyane abakobwa abakobwa bafite virusi itera sida mu rubyiruko bakubye inshuro eshatu abahungu bangana nabo kuko urumva abahungu ni zeru n'ibice bitandatu mu gihe abakobwa ari rimwe n'ibice umunani ugereranyije mu mibare yumvikana abantu wenda batagize amahirwe yo kwiga imibare muri ubwo buryo twavuga ko mu gihe mu ikipe y'abahungu ijana ushobora gusangamo abahungu batandatu bonyine bafite virusi itera sida ah, mu ikipe y'abantu igihumbi parido mumbabarire ijana mu gihe mu ikipe y'abahungu igihumbi Mhm.
b'urubyiruko ushobora Yego.
gusangamo abahungu batandatu bonyine bafite virusi itera sida mu ikipe y'abakobwa bangana na ba bahungu ho wasangamo abakobwa cumi n'umunani bafite virusi itera sida
Ye, reka tubyoroshye kugira ngo imibare itaza kugira abo icanga yenda bikaza ku- kutumvikana neza ariko biragaragara ko muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na gat- kuva muri bibiri na cumi na gatatu kugeza muri bibiri na cumi n'icyenda byagabanutse kandi mukaba mushaka no kugera kuri zeru ku buryo nta muntu n'umwe wandura hanyuma mukaba muvuga ko urubyiruko ari rwo rwibasiwe ni- ni- n'indwara ya sida cyane cyane abakobwa Ah, aha rero nagira ngo mbabaze ah, uru rubyiruko nk'aba bakobwa ni ab- ni abanduzwa n'abandi cyangwa hari haba habariyemo n'ababa barandujwe n'ababyeyi babo Baki- ba- yenda bakiri batoya ba- ba- bakivuka
yego nibyo harimo habarimo na- n'abanduye eh, eh, mu buryo bwo kuyikura ku babyeyi babo Mm, ariko eh, uyu munsi umubare w'aba- w'abana bandura virusi itera sida bayikuye ku babyeyi babo uri hasi cyane Eh, kuko eh, ubu ni hasi y'abana babiri ku ijana bandura eh, virusi itera sida bayikuye ku ku babyeyi babo mu gihe muri bibiri na cumi twari dufite hafi abana cumi n'umwe ku ijana banduraga bayivanye ku babyeyi babo Ah, ah, ah, umubare munini rero w'abo bakobwa ba- ni abayandura bayandujwe n'abandi bantu eh, cyane cyane abo dutekereza bari ku ruhembe rw'imbere ni abagabo bakuze eh, bari hagati kuko imibare itwereka ko aba- mu- mu cyiciro cy'abagabo bakuze bari hagati y'imyaka mirongo itanu n'itanu na mirongo itanu n'icyenda naho higanjemo abagabo benshi bafite virusi itera sida ugereranyije no mu bindi byiciro by'imyaka ibyo rero iyo umuntu abitekereje akabihuza eh, n'imyitwarire ijyanye n'ibigezweho tugenda tubona aha hanze ntawabura gutekereza ko bishobora kuba bifitanye ihuriro rya hafi mhm.
Eh, eh, ah, ah, urumva neza yuko rero um, mu- mu bijyanye no kuba ah, hari abanduzwa n'ababyeyi babo yego ntitwavuga ko nta bahari barahari ariko ni ku kigereranyo cyo hasi ugereranyije n'aba- n'abari kwandura ubu ngubu bandujwe ari bakuru cyangwa se batayikuye ku babyeyi babo
Ye, reka noneho iki kiganiro kubera ko giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika nabo ba- bagasobanuza eh, cyangwa se bagatanga ibitekerezo reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire ndagije imana uranyumva ndagije imana turi kumwe reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma ndagije imana uranyumva reka mbe mfashe nakiriye noneho ndi uwimana inosa niba ndagije imana ya- ahuze Uh, inosa uranyumva
ndakumva cyane Um, ura- urakomeye urahagana hehe
cyane ko ndakomeye ndeza rujumbura mu kanyoroshe okay ye ngaho baza ikibazo cyawe cyangwa se utanga igitekerezo ndumva telefone yawe isa nkaho itameze neza ariko
jewe ikibazo narifuza cyane cyiyongero twebwe ngaha mu gisagara cya bujumbura kuva muri cyane cyane nk'abagendana nk'umugabo wa sida bari bakuriye muri demire gushika gushika demire disi aho umugara wa sida niho wari ukwiriye cyane umugabo ubu aho bagiriye benshi bazaba bipimisha bagira babaha imiti yo gupfupfahaza ubu hano iwacu umugera wasite ubu bisa n'uwagabanutse cyane buryo uko umuntu baza bara- baza barakurikiza ijya miti kwa muganga baza barabaha ni uko n'indwara nyine zigenda ziratunguka mu bantu icyo nosaba nk'abantu bose bu- bu- buba barwaye baba baramaze kuyipimisha bakabona yuko barwaye bamaze kuba hirya miti boyikurikiza kurya nyene bayifashe kubwira ikiringo cyabo gihere benshi barashima intahiti twarakize ubu bagakira hama igisigaye naho ni ukwirinda nyine nk'urugwaruka rugenda ruduhenda abasigaye tukirinda nk'icyo kiza nk'ubu kugera nko muri demeri disi kugera nk'ubu nta muvuduko uhari abarwaye umugara wa sida uhari ubu twaramaze kuyikingira ubu nabo baba bahari si nka benshi cyane hashasaba n'abandi rero boba badakurikiza nk'izo mpanuro bazikurikize hama ntishobona hama kiza hama abarundi tukiteza imbere inshiyumviro n'ikibazo dushaka gushyikiriza
inosa rero ndagushimiye cyane kuba utanze izo nama sinzi niba hari icyo wifuza kuba wabaza umutumirwa cyane cyane ko washinzwe ubukangurambaga mu guhindura imyitwarire cyangwa se no mu bijyanye no guhererekanya amakuru mu ishami ry'igihugu rishinzwe kurwanya sida mu rwanda ubwo sinzi niba hari ubutumwa wamuha nawe cyangwa se ku barwayi cyangwa se ku rubyiruko cyane cyane ko yatubwiye ko ari nabo bugarijwe n'ikibazo cya sida ubwo ijambo ni iryawe mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya amerika
icyo nosaba bose babotanga nk'impanuro cyane cyane biguriye nk'umugwaruka umugwaruka botanga nk'impanuro nyinshi bakirinda kujya nko mu bubare nko mu butambiro cyane cyane niho bandurira nk'uwo mugera abamaze kwandura nabo ijya miti babaha bakayikurikiza ku murongo mpaka ikingo babahaye cyose ridahera bashyije kunywa umuti bagashyira kwipimisha bakaza barakurikiza n'impanuro cyane cyane mu kwaruka ukwaruka nuko rubangamirwa n'iyo ndwara nicyo nabona kenshi nicyo bohimiriza nko kwaruka kwirinda
ndagushimiye cyane innocent w'imana ugira ibihe byiza
yego namwe murakoze kwama mutwakira ku ijwi rya amerika mu gisagara cya bujumbura mu burundi urakoze twakire noneho siriro muvunyi uranyumva siriro amahoro neza uri hehe turi aho turashima imana urahagana he ndi mu rwanda ndi mu rwanda mu karere ka kayonza mutumirwa mbanje kumushimira cyane yego arakumva nk'uko mwabi nk'uko mwabitwe tubwiye bara muri raposite mwapositinze kino cyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyasaga nk'aho kitwibagije yuko icyorezo cya virusi itera sida ko nacyo kiriho ugasanga ntabwo ntabwo tubitekerezaho cyane ariko nagira ngo mbaze nk'umutumirwa ni iyihe mpamvu ituma ikigereranyo cy'abana b'abakobwa aricyo kiri hejuru cyane ugereranyije n'abana b'abahungu ikindi navugaho hari igihe wenda bashishikariza nk'urubyiruko ngo gukoresha agakingirizo ntibabashishikarize kwifata gusanga akenshi babwira ngo ugomba gukoresha agakingirizo kandi ntekereza yuko umuntu winjiye muri biriya bintu byo kuba yasambana iyo yitwaje ibintu by'agakingirizo hari n'igihe ashobora guhura n'umuntu n'ubundi akaba yagapfumura cyangwa se wenda akaba yatwarwa ukuntu nyine nawe agakingirizo kakaba katakoreshwa akaba yabyibuka nyuma y'uko kakagombye gukoreshwa ugasanga ni ikibazo abana rero bari hanze aha ngaha akenshi abenshi wumva bavuga ko batinya inda kuruta sida ngo umuntu anywa imiti ngo agakomeza akabaho ariko kandi nanone kubaho mu buzima bwawe bwose ufite unywa imiti nabyo sinzi ko ari ibintu umuntu ashobora kuba yashima urubyiruko aho ruri si n'urubyiruko gusa n'abantu bakuru natwe dusigaye twarabaye abandi bandi ni ukugerageza uburyo tugomba kugira ukuntu twitwara kuri icyo cyorezo kubera ko turabikinisha turabifata ko ari nka agisida nk'izindi ariko nyamara tuba dushyira ubuzima bwacu mu kaga abambabaza n'abana bato bazivukana usanga biba bibabaje cyane kumva umwana ari ku miti ariko akavuga ngo nayitewe n'ababyeyi kandi hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite ubwo bwandu akaba yagira ukuntu akurikiranwa kwa muganga akaba yabyara neza n'umwana yaba avutse neza ari amezi agomba kukonswa nyine aga- aka- umubyeyi akaba yabyitaho ariko ugasanga umubyeyi ntabwo abyitaho eh, biteye umwana kuba yahura n'icyo cyorezo byari ibyo nagira ngo mvuge murakoze cyane ndagushimiye cyane rwose kuri utanze inama ubaje n'ikibazo reka ubwo mutumirwa utega amatwi umutumirwa agusubize Ah, bwana nyirinkende mwumvise sirire yego Mm.
namwumvishe mm. Ah, ah, murakoze cyane arakoze sirira abajije eh, ibibazo bibiri byiza kandi ni ingenzi cyane Ah, ikibazo cya mbere yarabajije ati kuki eh, abana b'abakobwa ari bo bugarijwe cyane cyangwa aribo bahura eh, eh, n- n'ikibazo cyo kwandura virusi itera sida cyane kurusha abahungu Eh, eh, hari hari ibintu bitandukanye dushobora gu- gu- gu- gu- gutekereza gu- twabye- twa- twabigerekaho icya mbere eh, ni- ni igisanzwe kizwi kijyanye ni- ni- n'imiterere eh, y'umubiri w'umuntu Eh, ubwo turavuga ku ruhande rw'umu- rw'u- rw'umuntu w'igitsina gore aba aba aba abagore cyangwa se abantu b'igitsina gore Ah, mu busanzwe bafite imiterere y'imyanya ndangagitsina eh, eh, ibashyira mu byago byinshi byo kwandura eh, virusi itera sida cyangwa se n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kurusha abagabo cyangwa se abahungu Eh, eh, icya kabiri eh, abana b'abakobwa nanone eh, muri ibi bihe eh, hari ibyo usanga bisa nk'aho bigezweho eh, eh, bikunze kubashyira mu bishuko bikabatwara kandi ahanini ugasanga ababajyana mu bishuko ni ni ni- ni ba bagabo twahoze tuvuga bakuze eh, bari mu cyiciro cy'abantu bafite virusi itera sida ari benshi Ah, urumva rero ah, uko bahura bashobora guhura n'abo bagabo harimo abantu benshi bafite virusi itera sida harimo n'ibyago byinshi byo kuba aribo bakwandura cyane Ah, kandi ibyo tukabihuza nanone ni ni- ni- ni- ni- n'ibigezweho navuga muri iki gihe bitari byiza by'ubusinzi bu- bugaragara mu rubyiruko Ah, ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge hari ubusinzi ku- ku- bivuga ko baba banyoye wenda ibi- i- i- ibisindisha n'inzoga mu buryo busanzwe ariko bakanywa ibirengeje urugero ku buryo baba batabasha gu- ku- ku- kwikontorora ariko noneho hakaba n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge muri rusange eh, nabyo bituma batakaza ubushobozi bwo kwikontorora ibyo bikaba byatuma rero batabasha gukoresha bwa buryo uh, buhari buteganijwe bwo kubafasha kwirinda Eh, eh, ubwo nahita mbijyanisha n'ikibazo cya kabiri yavuze ati kuki eh, eh, dushobora kuba tu- tu- tubigisha gukoresha agakingirizo ntitubigishe ku- kwifata ntabwo ariko bimeze ntabwo tu- tu- ntabwo duhitamo gukoresha agakingirizo nk'uburyo bwa mbere bw'ibanze cyangwa ngo twibagirwe kwi- ku- ku- kwigisha uburyo bwo kwifata Ah, uburyo bwo kwifata nibwo bw'ibanze kandi nibwo duheraho kuko ni nabwo bwizewe ijana ku ijana y'uko bufite ubushobozi bwo kurinda ah, ko umuntu yakwandura virusi itera sida Ah, ah, ah, ah, ariko ntitwirengagize n'ukuri guhari ngo tuvuge ngo tuzigisha abantu kwifata gusa kubera ko ah, n- no mu nsengero ah, ah, hari ubu hari imbaraga z'imana Ah, barigisha bakigisha abantu bababuza gukora icyaha cyo gusambana ariko abantu baranga bakabirengaho Eh, niba rero abantu mm, tuta- tu- tutabahaye uburyo bwinshi bushoboka bwo bwo kwirinda burya ntabwo twaba tubafashije cyane niyo mpamvu nyuma yo kwigisha kwifata dukuri- dukurikizaho n'ubundi buryo bundi buhari urimo gukoresha agakingirizo mu by'ukuri koko yavuze ngo agakingirizo gashobora gucika cyangwa se umwe mu bari gukora imibonano mpuzabitsina yaba abishatse akaba yagaca kakaba katuma habaho kwandura ibyo ni byo koko ariko mu gukomeza gutekereza byimbitse ikintu gishobora gufasha kurushaho gufasha kurinda ubwandu bushya niyo mpamvu hatekerezwa n'ibindi harimo no gutanga imiti yo kurinda kwandura igihe umuntu yahuye n'ibyago byo kwandura nk'igihe yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa agakingirizo kacitse nka gutyo cyangwa se umuntu yakomeretse kuri agisida cyangwa se umuntu yafashwe ku ngufu ku buryo ashobora kujya kwa muganga agasaba imiti imurinda kwandura mu gihe ari gutekereza ko yaba yahuye n'ibyago byo kwandura ni imiti umuntu anywa iminsi makumyabiri n'umunani yayinyoye neza kandi yagiyeyo hakiri kare kuko agomba kwihutira kujya kwa muganga akayifata hakiri kare yaba yatinze ntarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri iyo ni imiti nayo ishobora kumufasha si n'ibyo gusa hari n'ubundi buryo bwatekerejwe mu buryo bwo gukomeza kugenda bafasha abantu mu nzira zitandukanye hari n'imiti yo kunywa mbere ishobora kurinda umuntu igihe akunda guhura n'ibyago byo kwandura virusi itera sida aho twavuga nk'abakora uburaya abagabo baryama n'abandi bagabo umugore wenda ubana n'umugabo ufite virusi itera sida abo bantu bo bafite noneho n'uburyo bwihariye bwo guhabwa imiti yo kunywa igihe cyose bakiri mu byago byo kwandura virusi itera sida si ukuvuga yuko rero muri makeya dushishikariza urubyiruko gukoresha agakingirizo kuko ntabwo ari bwo buryo bw'ibanze ahubwo ni uburyo bukurikira ubundi mu gihe ubwa mbere bwananiranye byumvikane neza yuko rero ibyo dukora byose ni uburyo bwo guhuza inzira zose zishoboka kugira ngo harusheho kubaho imbaraga zihuriranye zo kurinda abantu bo kuba bakwandura virusi itera sida
hari akabazo nibajeje hari ndumva hari ingamba mwafashe kuko zituma umuntu yakwirinda kwandura virusi itera sida haba mbere yo gukora imibonano cyangwa se nyuma yayikoze akanyaruka akashaka nk'uyu muti iyi miti muvuga iboneka ahantu hose nk'abantu bafite babana n'umuntu urwaye bakaba bakeneye guhora bayifata buri gihe aho ndumva byaba byoroshye ariko se abandi basanzwe ntabwo hazamo ikintu cyo kuvuga ati none najyayo bakamenya ibyo nakoze cyangwa se ibyo nteganya gukora abantu bagatinya nko kujya kuyaka ikindi bayikura hehe ni ahantu hose ku mavuriro yose cyangwa se ku bitaro byose iboneka
yego murakoze cyane iyo miti iboneka ku mavuriro yose yo mu rwanda amavuriro ya leta ibigo nderabuzima ibitaro ndetse hari n'amavuriro yigenga yahawe uburenganzira n'ikigo cy'ubuzima cya rbc yahawe uburenganzira kuba yatanga iyo miti n'imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida n'izindi serivisi zose zigamije kurwanya sida hari amavuriro yigenga amakirinike yahawe ubwo burenganzira igihe cyose isaha iyo ariyo yose aho kugira ngo umuntu agire ubwoba atinye kujya gusaba uwo muti yandure virusi itera sida hanyuma azahure n'ingorane ziremereye cyane zijyanye no kuba afite virusi itera sida akaba ataranabimenya hakiri kare wenda ngo ajye kwivuza hakiri kare ahabwe n'imiti byaba byiza ko yatinyuka n'aho abantu babona ko yagiye gusaba iyo miti ndumva byabamubera byiza cyane kuruta uko abantu bazamubona yagiye gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida yaramaze kwandura ibyiza rero ni uko yayifata mbere ndumva nagishubije rero yuko amavuriro yose mu rwanda iyo miti irahari rwose uwaba yumva yahuye n'ibyago byo kwandura virusi itera sida akwiriye kwihutira kujya ku ivuriro rimwegereye iryo ari ryo ryose rya leta ibitaro ibigo nderabuzima cyangwa kirinike nayo yabaza kuko amakirinike cyane cyane ayo muri kigali dufite amakirinike yigenga atari make ngira ngo agera hafi arenga cumi n'atanu afite ubwo buzima gatozi bwo gukoresha bwo gutanga iyo miti gutanga serivisi zigamije kurwanya sida
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire remi birigeti uranyumva ikibazo cyawe urahagana hehe mbese ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo ni burundi remi nyarutsa aho ngaho ndibaza ko amatelefoni yanyu agikomeje kuba ikibazo ariko gerageza twumve ko turi bwumvikane
ndabona kuri urabona ukuntu abantu bitwara ukuntu
komeza
You have $91.90.
reka ikibazo cya telefoni navugaga kirabaye kuri remi reka noneho twakire ndagije imana ngo yagarutse ku murongo ndagije imana
hano wiriwe neza urahagana he
ndi mu karanga mu gihugu cy'u burundi
ye niyo mpamvu na telefoni yawe yaducitse kuko aho ngaho ndumva zakomeje kumera nabi noneho baza ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo itari yongera gucika
igitekerezo notanga ni uko hano turakumva komeza
rero ko ndikana hakurikira
turakumva ndagije imana yego komeza ndumva amatelefoni yo mu burundi ari ikibazo gikomeye reka ubwo turebe ko cyaza gukemuka dukomeze tugane n'umutumirwa rero ye nagira ngo twongere tugaruke ku bijyanye n'iyi ndwara ya sida imaze imyaka itari mikeya imenyekanye yamenyekanye bwa mbere muri za mirongo inani n'abantu bavutse icyo gihe ndetse ubu ngubu nabo ubwabo barabyaye ni igihe rero kitari gito ariko iyi ndwara iracyahari nk'uko dukomeje kubibona ubu mu rwanda nihe harimo gushyirwa ingufu cyane cyane kugira ngo umunsi umwe isi iziruhutse igihe hazaba hatakiri indwara ya sida ni hehe murimo gushyira ingufu muri kino gihe
murakoze cyane wenda ni uko tutabivuzeho ariko mu by'ukuri hari ibyiciro tuzi mu rwanda mu rwanda gusa ndetse no ku isi ibyiciro bizwi ko ari ibyiciro biri twakwita ko ari byo bigize umutima w'ikwirakwira rya virusi itera sida cyangwa se n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ibyo byiciro rero ahanini bigizwe n'abakora uburaya abakobwa n'abagore bakora uburaya bigaragara ko muri icyo cyiciro virusi itera sida irimo iragenda igabanuka ugereranyije no mu myaka yabanje aho byavuye muri ku bageze kuri mirongo itanu na babiri n'igice kimwe mu mujyi wa kigali mu gihugu hose byari biri kuri mirongo ine na gatanu n'ibice umunani ariko uyu munsi bikaba bigeze kuri mirongo itatu na gatanu bigaragaza ko hari imbaraga zashyizwemo kandi bifite umusaruro mwiza kuko muri icyo cyiciro kiganwa n'abantu benshi harimo abafite virusi itera sida bashobora kwanduza abakora uburaya batayifite cyangwa se abagana abakora uburaya badafite virusi itera sida bashobora kwanduzwa na ba bandi babagannye aho ngaho twashyizemo imbaraga cyane kugira ngo muri icyo cyiciro hagabanuke umuvuduko wo kuba virusi itera sida yakwirakwira mu bantu benshi kuko uko igana muri cya cyiciro cy'abakora uburaya niko haba hari n'ibyago byinshi by'uko ba bandi bakora uburaya bazahura n'abantu benshi bashobora kuzayikwirakwiza mu bantu benshi aho rero ni hamwe mu hantu dukomeje gushyiramo imbaraga mu kurwanya sida aha kabiri ni abantu bajya gusa n'abo ngabo abagabo baryamana n'abandi bagabo kuko nabo muri bo harimo ibyago byinshi byo kuba bakwanduzanya ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko imibonano mpuzabitsina ikorewe mu kibuno iyo hari ibyago byo kwanduza muri abo bakoze imibonano mpuzabitsina ikorewe mu kibuno hari ibyago byinshi byo kuba virusi byo kuba bakwanduzanya inshuro makumyabiri n'ebyiri ugereranyije n'imibonano mpuzabitsina yakozwe mu buryo busanzwe urumva rero nabo ni abantu bo kwitabwaho hagashyirwamo imbaraga bagahabwa serivisi zigamije kugira ngo babashe kwirinda babashe no kurinda abandi n'ubundi twahoze tuvuga yuko mu rubyiruko ari ahantu hibasiwe n'ubwandu bushya hibasiwe n'icyorezo cya sida naho urumva hakwiye gushyirwamo imbaraga kandi turazishyiramo mu cyiciro cy'abakobwa n'abangavu abangavu n'inkumi ndetse tutibagiwe n'abagore bakiri batoya bakiri bato bafatwa bakigaragaraho ubutoya abo ngabo nabo turimo turabibandaho cyane kugira ngo bagerweho n'ingamba na serivisi zigamije kubarinda kwandura virusi itera sida no kurwanya icyorezo cya sida muri rusange kubera ko muri icyo cyiciro niho haboneka abakobwa bashobora kugwa mu bishuko cyane cyangwa se bashobora kujyanwa mu bishuko mu buryo bworoshye abagore bakiri batoya nabo bashobora kujyanwa mu bishuko mu buryo bworoshye cyane cyane hibanzwe nko ku bagore babyaye badafite abagabo urumva nabo bari mu bantu bashobora kugira ibyo bakenera ntibabibone bakabashukisha kubibaha kandi ingamba nanone ziragenda zishyira ingufu cyane mu mu gufasha abantu bafite virusi itera sida kugira ngo babone serivisi bakwiye kubona harimo no kubona imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida no kuyinywa neza kuko mu ngamba cyangwa se mu buryo bwo kurinda ikwirakwira ry'indwara harimo no kuvura neza abarwaye ariko noneho nko muri iki muri iki kibazo cyacu cya virusi itera sida twavuga ko impamvu dushishikariza cyane abantu bafite virusi itera sida gutangira imiti kandi bakayinywa neza nk'uko babyumvikanye na muganga bakayigumaho ni uko icya mbere kuri bo bibafitiye inyungu ikomeye kuko barakomeza bakabaho ubuzima nk'ubw'abandi bakaramba bakabyara bakarera abana bakiga bagakora imishinga bagakora akazi mbese ubuzima burakomeza batarwaye ibyuririzi ariko nanone hakabamo n'ikindi gifasha abantu muri rusange bariya abantu bafite virusi itera sida iyo banyoye imiti neza bakagera aho bamanura virusi zitembera mu maraso ku kigero cyo hasi cyane cyifuzwa bariya bantu haba hari amahirwe menshi hafi ijana ku ijana yo kutanduza abandi ubwo urumva ko nabyo biri mu ngamba zo guca intege ku buryo bukomeye ikwirakwira ry'icyorezo cya sida kandi sinabura no kuvuga nanone kuvura indwara zishobora kugaragara mu bantu bafite virusi itera sida ndetse no kwita no ku miryango yabo nabyo bishyirwamo imbaraga kuko ni bimwe mu bintu bifasha mu kurwanya akato n'ihezwa kuko iyo abo bantu batitaweho niho rimwe na rimwe ushobora gusanga havutse kubaheza no kubaha akato kandi iyo ibyo byabaye hakurikiraho no kutitabira serivisi zo kurwanya sida noneho ukaba wasanga ikibazo kigarutse ku baturage muri rusange
dusubire ku murongo wa telefone witwa remi telefoni ye igomba kuba yari yacitse ariko ubu ngubu harongeye aragarutse remi reka twongere tukwakire noneho telefone iravuga neza ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo wari watangiye
ikibazo ntabaza uwo mutumire n'abadwate abajyana bahuze ibitsina bara aho panze kandi gutera ntabwo twumva ntabwo twumva ongera ongera usubiremo ntabwo twumvise
abo bajyana bahuze ibitsina bira birashobora gukunda ko bandura umugero utera sida
byashoboka reka gusubiriremo mu kanya yari abivuze ariko ushobora kuba utatwumvaga kubera ko turabizi ko mutatwumva kuri efemu guma hafi hanyuma rero akubwire uwatwumvirizaga yari amaze kubivuga rero mu kanya gashize avuga ko bari mu cyiciro gishyirwamo ingufu mu kugira ngo mu kurwanya ubwa ikwirakwira rya virusi itera sida reka yongere agire icyo akubwiraho bwana nyirinkindi
yabajije kubera telefone
yabajije ngo aba bantu abantu abagabo baryamana n'abandi bagabo ngo bashobora kwanduzanya sida
yego cyane rwose cyane ahubwo navuze ko bo bafite ibyago byo kwandura cyangwa kwanduzanya biri hejuru cyane inshuro makumyabiri n'ebyiri ugereranyije n'abandi bakora imibonano mu buryo busanzwe niba bakoze imibonano mu kibuno bibashyira mu byago byo kwandura cyangwa kwanduza inshuro makumyabiri n'ebyiri kurusha abakoze imibonano mpuzabitsina mu buryo busanzwe urumva rero nabo bagomba kwitabwaho bagahabwa serivisi zibagenewe zihariye zo kugira ngo bahabwe ubushobozi bwo kutandura cyangwa bwo kutanduza abandi cyangwa se kugabanya ibyago byo kuba bakwanduzanya
remi wabyumvise
nk'abo konye bajyaho n'abajya kugira ibitsina babikingira gute kugira ngo ntibandure umugeni
numva remi arashaka ahari kumenya cyane ni gute bikorwa icya mbere ni uko iyo hari gukorwa imibonano mpuzabitsina mu kibuno ni ahantu hatagenewe mu buryo busanzwe gukora uwo murimo ariko nabo bashobora uburyo bwo gukoresha agakingirizo birakunda ariko noneho hari n'amavuta yabigenewe yo gukoresha kugira ngo niba bari gukora icyo gikorwa cyorohe hatabayeho gukoresha imbaraga nyinshi kuko gukoresha imbaraga nyinshi ariho havamo ku gukomeretsa aho muri iyo myanya kandi uko gukomeretsa cyane hakaza ibikomere niko harushaho kwiyongera ibyago byo kwanduza cyangwa kwandura mu gihe cy'icyo gikorwa ni ukuvuga ngo rero uretse n'ibyo ngibyo nabo ni ukubegera tukabaha serivisi zirimo kwipimisha virusi itera sida ubujyanama bwo kwirinda ndetse hakiyongeraho no guha imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida abarimo bafite virusi itera sida kuko twavuze yuko iyo banyoye imiti neza muri rusange abantu muri rusange bakagabanya virusi mu maraso yabo ku kigero cyo hasi cyifuzwa bitanga amahirwe ari hafi ijana ku ijana yo kutanduza abandi urumva rero serivisi zirahari nabo ubwo buryo bwo kubarinda nabwo burahari kandi iyo bukoreshejwe neza butanga umusaruro wifuzwa
remi wasobanukiwe niba cyangwa niba hari n'ikindi kibazo wifuza kubariza n'abandi sinzi niba uri urubyiruko bashobora kuba bafite ibindi bibazo nawe wigeze wumva mubo mwaganiriye niba hari ikindi kibazo wifuza kubaza uyu ni umwanya rwose mwiza
none ikindi kibazo ni
yego hari abandi numvise ngo bifatira hajya mu runyigimbe mu runyigimbe byaba ari byo ariho yandukira mu gihe abasire aho ntabwo mpumvise
nanjye sinahumvishe runyigimbe mu runyigimbe ni nka kujya bavuga superimatozoyide oh ngo ifatiramo ifatira mu ntanga ifatira muri seri- mu- muri spermatozoide
eh byaba ari byo
I- mu- oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo Ah, spermatozoide ubwayo nubwo ugiye kutujyana kure cyane spermatozoide ubwayo nta nta virusi itera sida ibamo ahubwo ah, virusi itera sida iba mu mu masohoro kandi spermatozoide kugira ngo ibashe ku ku ku kuva i- ku- kugenda gu- ikava ah, mu gitsina cy'um- cy'umugabo isohoke yifashisha ah, ah, ah, ah, amasohoro ariko rero mu masohoro ho habamo virusi itera sida niyo mpamvu bishoboka ko um, umuntu nyine ashobora kwandura virusi itera sida eh, we atavuye amaraso niba ari gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kuba atakomeretse ariko bitewe n'uko ya- ya- ya- ya- ya- yasohoye amasohoro a- a- kandi akaba arimo virusi itera sida nahura n'aho virusi itera sida ishobora kubona uko yinjira irinjira rwose yanduze eh, eh, uwo u- uwo muntu Mm, urumva yuko rero bi- bi- babitandukanye rema bitandukanye ntabwo eh, eh, intangangabo y'ubwayo i- i- virusi itera sida ifite ubushobozi bwo ku- bwo kuyinjiramo
Ye, remi ufite amahirwe yo kubaza n'ikindi kibazo rwose ko ah, hari abantu bagomba kuba barimo gutinya kuvuga ku- kuri iyi ndwara ariko ntabwo nta- ntawitinya sinzi impamvu barimo gutinya kuyivugaho no gusobanuza Ah, reka rero ubwo nongere ngo nku- nkureke wibarize ikindi kibazo niba hari icyo usigaranye remi ijambo ni ubu ryawe nta kindi kibazo zitari yakoze urumva wasobanukiwe byose
nta kindi kibazo zitari yakoze Eh, reka nkwibarize noneho serivisi serivisi z- aho ngaho murazibona bara- abantu barazibona zihagije iyo bifuza ku- kwirinda sida
ego Aho barazibona uherereye.
baraza kugura udukingiri Mhm. Ye, ukeneye imiti i- ipfupfahaza ubu- virusi ya sida umugera wa ego sida n'imiti imiti iraboneka ku madisipanseri no ku mahopitali Mhm. Ye, urakoze cyane rero ugire umunsi mwiza ego Mhm.
zarakoze Eh, ah, bwana nyirinkindi Aimé Ernest turimo tuganira ashinzwe ubukangurambaga bugamije guhindura imyitwarire n'ihererekanyamakuru mu ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda ubwo rero ah, abakunzi b'ijwi rya amerika mufite umwanya muracyafite iminota ah, igera muri makumyabiri hafi yo kugira ngo muganire nawe Eh, mu gihe rero tubategereje reka mbe mwibariza akabazo hari aho mwavuze ngo abantu bafata bafata- bashobora gufata imiti bikaza kugera ku gipimo cyo kuba eh, kiri hasi cyatuma batashobora kwanduza abandi virusi ya sida aba bantu iyo bafashe iyo miti bakurikiranwa gute ni ni- ba- ba- bagomba kureba muganga nyuma y'igihe kingana iki urabona hari indwara umuntu ashobora kurwara bakabwira bati uyu muti urawunywa eh, icyumweru uranywa bibiri uranywa mu byum- ura- uzawu- uzawunywa mu byumweru bibiri uzamara amezi angahe ibintu nk'ibi mu ki- mu bijyanye n'uyu muti wo ku- gufasha abafite ubwandu bwa sida bo bak- bawufata igihe ki- bawuhabwa si- sinzi ukuntu nabisobanura ariko bo bagom- bakurikiranwa mu buhe buryo kugira ngo umenye ko umuntu yawunyoye neza ko urimo gukora mu mubiri kugira ngo unamenye ko n'izo virusi zirimo kugabanuka
mwakoze cyane ni ikibazo cyiza ah, ah, ubundi eh, iyo umuntu amaze kwipimisha virusi itera sida ah, bagasanga afite virusi itera sida eh, ahabwa ubujyanama agahabwa inyigisho ndetse yigishwa ah, n'uburyo azakurikiranwa Eh, eh, muri ubwo buryo azakurikiranwa rero harimo gufata imiti harimo gukoresha ibizami ibizamini bijyanye no kureba eh, eh, eh, uko virusi ziri kugenda zigabanuka mu maraso cyangwa se ziri kureba uko umuti anywa uri kugera ku ntego yawo ari cyo kizamini twita eh, charge virale cyangwa se viral load mu cyongereza Um, icyo kizami gikorwa iyo umuntu amaze im- i- nibura amezi atatu anywa imiti igabanya ubukana ku bagore batwite cyangwa se eh, akaba amaze amezi atandatu anywa iyo miti ku bandi bantu basanzwe batari abagore batwite nibwo ikizami cya mbere gikorwa icyo kizami kikaba eh, gikorwa hafatwa amaraso mu mutsi kigapimwa hanyuma bakamuha igisubizo Ah, kuko eh, icyo ki- icyo kizame cyerekana ngo ni iyihe ngano ya virusi ziri muri miriritiro imwe ya- y'amaraso icyo gihe rero kiba gitanze ikigereranyo cy'amavirisi Ah, iyo rero ikizami kigaragaje ngo eh, virusi turi kubu zigaragara muri miriritiro y'amaraso ziri hasi y'igipimo cya makumyabiri biba bishatse kuvuga yuko umuti wageze ku ntego cyane rwose ku rugero rwose nyarwo nyarwo eh, rushimishije cyane ariko biranashoboka ko eh, dushobora gusanga afite eh, virusi ziri hejuru y'igihumbi icyo gihe rero iyo dusanze afite virusi ziri hejuru y'igihumbi eh, nibwo tuvuga yuko eh, umuti utageze ku ntego nyawo tukibaza impamvu tukaganira n'umu- n'umukiriya tukamubaza ese eh, byamugendekeye gute bijyanye no kunywa imiti ese ayinywa neza imbogamizi ahura nazo imibereho mu muryango eh, tukaganira nawe byimbitse kugira ngo tubashe kumenya impamvu umuti utageze ku ntego yawo hanyuma nitumara kumenya impamvu umuti utageze ku ntego yawo dufata ikindi cyemezo cyo kumufasha kugira ngo umuti umufashe ku- kugabanya izo virusi Ah, uretse n'icyo kizame hari n'ubundi nyine kuza gufata imiti nk'uko mwabivuze Ah, ah, ubundi iyo umuntu agitangira eh, afata imiti buri kwezi ariko iyo umuntu amaze amezi cumi n'umunani afata imiti ah, aba afite amahirwe yo kuba tureba bya bizami bibiri bikurikirana yuko eh, byari byiza iyo bigaragara ko byari byiza akaba afata imiti bimwemerera hari abantu bashyirwa mu cyiciro cy'abantu bafata imiti rimwe mu mezi atandatu si ukuvuga ngo ni umuti anywa rimwe mu mezi atandatu abantu babyumve neza ni ukuza kwa muganga bakaguha imiti uzajya unywa buri munsi nk'uko bigenwe ariko bakaguha imiti y'amezi atandatu ku buryo uzaza kwa muganga rimwe mu mezi atandatu hari n'abari mu cyiciro rero nabo baza rimwe mu mezi atatu hakaba n'abari mu cyiciro cy'abari- cy'abaza rimwe buri kwezi uretse gufata imiti rero harimo no gusuzumwa kureba indwara waba urwaye ibibazo byaba bi- byihariye Eh, ariko byose biterwa eh, n'icyiciro waba urimo cyo gukurikiranwa nabyo ni ibintu bigenda bifasha abantu bafite virusi itera sida abujuje izo kiriteri zo kuba bafata imiti rimwe mu mezi atandatu urumva biraborohera kujya kwa muganga akajyayo rimwe mu mezi atandatu bitandukanye n'uko kera byari bimeze yagombaga kujyayo buri kwezi ibyo rero byose nabyo mugani nk'uko wigeze kumbaza uti nihe dushyira ingufu n'aho ngaho naho tubahashyira ingufu kugira ngo abantu bafite virusi itera sida boroherwe na serivisi bazibone hafi kandi bazibone mu buryo bukwiriye kandi tubyibukiranye yuko serivisi zo kurwanya icyorezo cya sida zaba kwipimisha zaba imiti zaba kuvurwa atari ukuvurwa byihariye ndavuga kuvurwa gukurikiranwa mu buryo bw'abantu bafite virusi itera sida ibyo byose bitangirwa ubuntu mu rwanda
na ya miti mwatubwiraga abantu bashobora gufata mbere cyangwa nyuma bakoze imibonano batizeye
yego rwose iyo miti nayo itangirwa ubuntu mu rwanda gusa hari aho ashobora kugera umuntu wenda cyane cyane nk'imiti ya ibyo ibyo ngiye kuvuga birareba gusa imiti iyo umuntu afata iyo yamaze guhura n'ibyago byo kwandura virusi itera sida iyo twita pepu hari aho ashobora kugera kubera ko twavuze ko amavuriro yigenga harimo ayahawe uburenganzira bwo gutanga iyo miti urumva baragusaba amafaranga ya serivisi ariko ntabwo bemerewe kugurisha imiti imiti ntabwo igurishwa mu rwanda guverinoma yashyizemo amafaranga menshi kugira ngo abaturage bayibone mu buryo bungana bukwiriye hose ariko niyo mpamvu guverinoma yafashe icyemezo cy'uko iyo miti yatangirwa ubuntu bibaye ngombwa y'uko rero umuntu agera aha ku ivuriro hari ibaruwa minisitiri w'ubuzima yandikiye amavuriro abamenyesha ko abantu abantu batujuje kiriteri zimwe tugeze kuvuga haruguru bashobora kuza gusaba imiti bikaba ngombwa ko babasaba amafaranga ya serivisi ibihumbi icumi abo bantu rero ni abahe bashobora gusabwa ayo mafaranga ni ba bantu bahora baza gusaba iyo miti bakananirwa gukoresha ubundi buryo bwo kwirinda ariko bakabihoramo ugasanga umuntu yaje gusaba imiti kuko yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye muri iki cyumweru hashyira ikindi cyumweru cyangwa bibiri na yayindi atarayimara akagaruka ati muganga se ko nongeye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ese murampa iyindi miti ndakomeza yayindi cyangwa se biragenda gute cyangwa se akaza yaranayimaze ariko ukaba usanga ari umuntu ugenda ugaruka ugaruka ugaruka icyo gihe rero mu rwego rwo kurinda ikoreshwa nabi icyo twakwita abuse of y'iyo miti sinzi ukuntu nabivuga neza mu kinyarwanda ariko reka nkoreshe ijambo ikoreshwa nabi mu bantu birashoboka ko bashobora kumusaba bakavuga ati no urimo uraza kenshi ntabwo ushaka gukoresha ubundi buryo bwo kwirinda kubera ko nawe uri kurya umwanya w'abaturage ishyura amafaranga ya serivisi ibihumbi icumi ariko abantu babyumve neza ntabwo ari ukugurisha iyo miti iriya miti irahenda ntabwo yagura ibihumbi icumi amafaranga makeya imiti ya makeya igura ibihumbi mirongo itanu mperuka igura ibihumbi mirongo itanu n'icyenda kandi n'ubu hashyizemo imyaka ashobora no gusanga yariyongeye ntabwo rero iyo miti igurishwa itangirwa ubuntu hirya no hino ndabona rero isaha twari twageneye iki kiganiro ishize iri hafi hasigaye amasegonda makeya cyane ntabwo twihariye ijambo ahubwo amatelefoni y'abakunzi b'ijwi ry'amerika yanze gutungana rwose hari ayacagamo akongera agahita acika nagira ngo ngushimire ariko nguha n'amasegonda icumi y'impamba upfunyikira abadukurikiye muri uyu mwanya amasegonda make cyane
murakoze cyane reka nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka y'ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya sida ivuga iravuga ngo rubyiruko tube ku isonga mu guhangana n'icyorezo cya sida reka nsabe urubyiruko ndubwire ngo ubuzima bwiza buzira sida ni ishema ryabo kandi ubuzima bwiza buri mu biganza byabo twese duharanire kurwanya sida ndabashimiye cyane rero bwana eme nyirinkindi erneste kuri iki kiganiro tugiranye nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma pira hanjiri na fatuma karara arimasi nshimiye mwe mwese mwaduhamagaye abatwandikiye abatanze inama n'ibitekerezo ngashimira uwadukurikiye wese aho aherereye hose kuri mikoro hano i washington dc mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza